mubandanya kumviriza ijwi rya amerika mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu burundi mu rwanda turi kuri fm ijana kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose abari uganda mu karere ka kisoro namwebwe muratwumva atankomanzi kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze makuru mugiye gushikirizwa na jewe diane ninahazwe abarundi barenga amajana atatu mu bari barahungiye mu ikambi y'agategekanywa ka vimvira iri muri repubulika ya demokarasi ya kongo baraye basubiye mu gihugu cabo c'amavuko ukinshimishije nuko mparuye imyaka nari maze ngaho yari imyaka ibiri akaba nta kintu na kimwe nari bwigerenge nigezaho ariko ngo ngira ngo nongere ngaruke mu gihugu cacu c'amavuko yego banyakire mu bandi uko babakiriye nico kinezereje cane ubu ndashimye kubona isubiyeyo ngiye bampe aho ndima hanyuma ndandaze ndabinge n'abana banjye bashobora kubaho neza barya imfungurwa zose aba ni bamwe muri abo barundi baraye bahungutse mu karere k'ibiyaga bigari abakuru b'ibihugu vy'u rwanda repubulika ya demokarasi ya kongo uganda na angola baraye bemeranije ko bagiye gukorera hamwe mu gutuza imirwi yitwaje ibirwanisho iri muri kongo ido ni dayo amakuru yose duciye ku masonga ni mu kanya isasi imbere yo kurambura ano makuru reka ariko mugenzi wacu aloyize bigirimana abanza atubwira yagezwe hirya nino ku isi mwaramutse aloyi mwaramutse diane ibihugu vyo mu karere ka buraya bicuditse na leta z'ubumwe za amerika biriko birakurikiranira hafi amerika mu gihe itora ry'umukuru w'igihugu ririko riregereza gushika imigenderanire hagati y'uwo mugabane hamwe na amerika kuva perezida donald trump ashikiriye ubutegetsi yaratosekaye kandi abasesenguzi bamwe bavuga ko bimwe mu bihugu vya buraya vyizera ko uhugaruka ituze mu migenderanire ku butegetsi bwa joe biden umuyobozi wa politike mpuzamakungu mu kigo ca buraya kijejwe impinduka za politike ian bond yavuze ko bisanzwe bizwi ko perezida trump atari inshuti ya otani ishirahamwe ry'ibihugu vya buraya byo mu burengero bw'isi ryo kurwaniriza umwansi hamwe ko bizera biden bisunze kahise kiwe ka politike hamwe n'ingene yahaye agaciro iryo shirahamwe kuva ku burusiya gushika ku ntambara iriko irabera muri libiya no mu karere k'ubuseruko bwo hagati ndetse na turukiya umugabane wa buraya uhanzwe n'ibibazo bitoroshe vy'umutekano abasesenguzi muri politike bavuga ko amerika isa n'ishobora kuzogira uruhara muri imwe imwe muri izi ntambara mu gihe joe biden yotorwa perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump nta bimenyetso vya covid cumi n'icenda agaragaza inyuma yaho aviriye mu bitaro ku munsi wa mbere umuganga wo muri perezidansi amukurikiranira hafi shan conley yavuze ko perezida trump yiyumva ameze neza kandi ko haba urugero rw'umwuka wa ogisijene canke guhema kwiwe byose byifashe neza avuga kandi ko amaze iminsi ine atabushyuhe agaragaza ariko ntiyavuze umuti perezida trump ariko arahabwa ikigo cyo muri amerika kijejwe kugenzura ingwara cdc kivuga ko inyuma yo kwandura bishobora gutwara umurwayi wa covid cumi n'icyenda indwi imwe gushika kuri zitatu kugira umubiri wiwe ushobore gukora abasirikare bo kwikingira perezida trump hamwe n'umudemokrate bahiganwa joe biden umwe wese yavuze ku munsi wa kabiri ko yiteguye kwitabira ikindi kiganiro mpaka kigira kabiri gitekanijwe mu ndwi iza ariko ikibazo c'amagara ya trump inyuma yo kwandura kiracyateye amakenga joe biden yabwiye amenyeshamakuru ko mu gihe iryo sango ryoshika perezida trump atarakira neza covid ata kiganiro cohaba ikiza ca corona kimaze kwica abarenga ibihumbi amajana abiri na cumi muri amerika hamwe n'abababa imiliyoni indwi n'ibihumbi amajana atanu bamaze kwandura mu gihugu cose nk'uko bishikirizwa na kaminuza john hopkins yo muri amerika ikurikiranira hafi buri munsi ibiharuro by'abandura n'abahitanwa n'uwo mugera
washington ijwi ry'amerika muri afurika muri sudani abakuru b'ibigwi imaze iminsi ibiri mu myiyerekano muri leta ya rwedesi basabye abayoboke babo kuyihagarika ejo kuwa gatatu iyo myiyerekano yari yarugaye ibarabara rihuza umurwa mukuru karitumu n'amacukuriro y'ibitoro mu gisagara cya port sudani abo bakuru basabye ku munsi wa kabiri ko amabarabara yose amacukuriro y'ibitoro hamwe n'ibivuko byongera gukora inyuma yo kubonana n'abajejwe umutekano hamwe n'akanama karongoye igihugu iby'imfatakibanza leta yaremeye kurungika intumwa zirongowe na generale ibrahim jabir muri ako karere kubonana n'izo ndongozi z'ubwoko bw'ababeja kugira bakemure ibibazo byabo abo banyagihugu baranse kwemera amasezerano y'amahoro yasinywe hagati ya leta n'imihari iyigwanya ijuba abo bakoze iyo myiyerekano bavuga ko ayo masezerano yasinywe ku wa gatandatu adakingira uburenganzira bwabo ayo masezerano yafashijwemwo na perezida wa sudani y'umanuko salva kiir arangiza intambara zo mu buseruko bwa sudani intara za blue nile hamwe n'uburengero bwa darfur igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu onu cita ku mpunzi hcr cavuze kuri uyu wa gatatu ko abasivile mirongo ibiri na batanu bishwe mu mutego baguyemwo mu buraruko bwa burkina faso komiseri mukuru wa hcr yavuze ko ico gitero cabaye ku munsi w'imana mu ijoro ku birometero icenda uva mu gisagara ca pisira mu ntara ya san matenga umugwi w'abantu bitwaje inkoho barahagaritse imiduga yarimwo abantu mirongo ine na batandatu batandukanya abagabo baca barabica umukozi w'ishirahamwe ry'abagiraneza rikorera mu gisagara ca kaya yavuze ko abishwe bari abateshejwe ingo zabo bari batahutse iwabo igihe bagwa muri uyo mutego umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu antonio guterese yavuze ejo kuwa gatatu ko ikiza cya covid cumi n'icyenda cyerekanye ko ibihugu bikwiye kongereza ingufu mu gukorera hamwe mu gutanga ubuvuzi kuri bose atakuvangura kandi bidatevye gutanga ubuvuzi kuri bose ku isi ni umwe mu migambi ya onu yo gushika ku iterambere rirama ryo mu bihumbi bibiri na mirongo itatu ariko guterese yavuze ko iki kiza cerekanye ko ari ngombwa ko hakenewe igikwiye gukorwa kandi vuba oni yavuze ko abantu bose ku isi bakwiye kuronswa ubuvuzi bakeneye hatarinze gusabwa amafaranga
aloyize bigirimana urakoze ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza inshuti zacu mukomeje kumva ijwi rya amerika ndabibutse ko ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya duca twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari inama yarayihuje abakuru b'ibihugu by'u rwanda uganda angola na repubulika ya demokarasi ya kongo yasozerewe abo bategetsi bumvikanye gushira inguvu mu guhasha imirwi yitwaje ibirwanisho ikora mu burasirazuba bwa kongo no kuzibira amayira abakuramo imfashanyo inkuru ya mugenzi wacu claude ganza munyamagana iyi nama yabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga rya videwo aho abayitabiriye bavugana barebana ariko batari hamwe yasoje abaperezida yoweri museveni wa uganda paul kagame w'u rwanda joao lorenzo wa angola na felix antoine chisekedi chilombo wa repubulika ya demokarasi ya kongo watumije iyi nama bumvikanye ku ngamba zinyuranye zirimo gusigasira umutekano mu karere no mu burasirazuba bwa kongo by'umwihariko ukaza ingamba zo kurwanya virusi ya korona ku mipaka n'izindi mu itangazo ryasomwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa repubulika ya demokarasi ya kongo marie tumba nzeza abakuru b'ibihugu ko ari bane bemeranyije imikoranire mu gushakira amahoro n'umutekano igice cy'uburasirazuba bwa kongo n'akarere k'ibiyaga bigari igice cy'uburasirazuba bwa kongo kimaze imyaka ibarirwa muri makumyabiri ari isobanuro ry'imitwe yitwaje intwaro irimo iyo mu gihugu imbere n'ikomoka mu bihugu bituranye nka adf na lra fdlr na redi tabara yo mu bihugu by'u rwanda uganda n'uburundi iyi nama y'abakuru b'ibihugu bane bongeye gusubiza amaso ku masezerano y'amahoro yashyiriweho umukono ya Addis Abeba muri Gashyantare bibiri na cumi na gatatu yari agamije gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu karere hafashwe umwanzuro w'uko ibihugu bihuza imbaraga mu guhashya imitwe yose yitwaje intwari ikorera muri aka karere aba bakuru b'ibihugu banahurije ku kurwanya ibikorwa byose by'imitwe ihungabanya umutekano mu karere no kongera imbaraga mu bikorwa bigamije gukomanyiriza iyi mitwe yitwaje intwaro aba baperezida biyemeje kuziba inzira zose iyi mitwe ivanamo amafaranga n'ibindi bikorwa byose bibinjiriza amafaranga abafasha mu gukomeza ibikorwa by'ubucuruzi butemewe byo guhungabanya umutekano mu karere si ingingo z'umutekano gusa abakuru b'ibihugu baganiriyeho kuko banavuze ku ngaruka z'icyorezo cya virusi ya korona kimaze kwambura benshi ubuzima haba mu karere no hirya no hino ku isi bihanganishije imiryango y'ababuze ababo kubera covid cumi n'icyenda banakomoza ku ngaruka iki cyorezo cyageze ku bukungu banemeranya ku kongera imbaraga mu guhangana n'iki cyorezo indi ngingo yumvikanweho ni iyo gukaza ingamba ku mipaka mu guhangana na virusi ya korona n'ibindi byorezo byose hubahirizwa ingamba za buri gihugu amategeko y'akarere na mpuzamahanga abakuru b'ibihugu kandi banumvikanye ku gushyiraho ingamba zihamye z'imikoranire hitaba ku kubyaza umusaruro amahirwe ariho mu kwagura ibikorwa remezo n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka bigamije koroshya ubuhahirane no gushimangira amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari iyi nama y'abakuru b'ibihugu yanahaye umukoro abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga n'impuguke zabyo wo kunoza no kwerekana ibikenewe byose mu ishyirwa mu bikorwa ry'iyi myanzuro perezida felix tshisekedi yashimiye perezida w'u rwanda paul kagame wa angola joao manuel lorenzo n'uwa uganda yoweri kaguta museveni ku kuba bitabiriye inama bakanashimangira ubushake bwabo ku kugarura amahoro muri aka karere k'ibiyaga bigari nibutse ko uburundi butitabiriye inama yakozwe hifashishijwe ikoranabuhanga rya videwo ku mpamvu bivugwa ko ari akazi kenshi ku bategetsi babwo mu zindi nama ebyiri nazo zasubitswe uburundi nibwo bwafashe iya mbere mu kugaragaza ko butazabona umwanya wo kwitabira iyi nama kubera izindi nshingano zihutirwa abategetsi babwo bafite uburundi bwo bwifuzaga ko haba inama y'abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga mbere y'uko habaho iy'abakuru b'ibihugu kandi bukagaragaza ko bwifuza imikoranire ihamye na repubulika ya demokarasi ya kongo perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo n'uwa angola nibo bagerageza guhuza uganda n'u rwanda bimaze igihe birebana y'ingwe kimwe n'u rwanda n'uburundi nabyo bimaze imyaka irenga itanu bidacana uwaka claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ry'amerika claude ganza cubandaniriza ko nino nkuru y'abanyagihugu bo mu gisagara ca goma basaba perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo felix tshisekedi kugarukana umutekano mu burasirazuba bw'igihugu
cheza siye tunakuyalia, hatukucheza siye tunakuyalia, jameni, hatukucheza siye aya ni amajwi y'abatuye mu mujyi wa goma baririmba bavuga ko batari mu birori byo kwishimisha ahubwo ko bari mu marira kubera abavandimwe bakomeje kwicwa mu bice binyuranye by'intara ya kivu y'amajyaruguru barasaba umukuru w'igihugu gushyira imbere ibyo kugarura umutekano mu burasirazuba bw'igihugu kuruta ikindi cyose yakora uyu ni umwe mu mpirimbanyi z'impinduka ugaruka ku byo basaba perezida cisekedi uri mu mujyi wa goma kuva ku wa mbere w'iki cyumweru
turareba niba perezida arimo gushyira mu bikorwa ibyo yatwijeje turashaka amahoro muri kongo yatwijeje ko azagarura amahoro i beni ariko turacyabona abantu bapfa ubutitsa imasisi irucuru imitwe yitwaje intwaro iracyanyanyagiye hirya no hino hari ubukene mu gihugu kubera umutekano muke turimo kuririra abavandimwe bicwa n'inyeshyamba yatwijeje ko azashyira imbere abaturage nabikore rero nk'uko se yashyiraga imbere abaturage nagabanye ingendo zo hanze ibindi bihugu si byo akwiye gushyira imbere naharanire kudushaka gushakira amahoro arambye
kuri uyu wa kabiri perezida felix cisekedi yahuye n'amatsinda atandukanye arimo abahagarariye imiryango itari iya leta abadepite n'abayobozi b'amakomini bamwe mu badepite bavuga ko nabo batewe inkeke n'ikibazo cy'umutekano muke ukomeje kuyogoza ibintu mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bw'igihugu bwana saidi barikwisha n'umwe muri bo
ubwo perezida yari beni mu mwaka ushize yijeje abaturage ko tutazatangira undi mwaka ikibazo cy'umutekano muke kikihagaragara ariko dore umwaka urashize abantu bakicwa abandi bashimutwa imitungo yabo irasahurwa abagore bacyasambanywa ku gahato n'ibindi abaturage impagarariye bantumye ngo mubwire ntagarukire igoma gusa ahubwo amanuke ajye kureba irimo kubera ibeni ikibibiwe imayangose iloselose imbawu imanzarawo n'ahandi nibo bamukeneye kuruta abandi bose ikindi turamusaba kuzamura imibereho y'abasirikare bacu badahwema kwitanga ariko babayeho nabi cyane abashakira ibikoresho byose bikenewe kugira ngo bashobore guhangana n'inyeshyamba zitwikira abantu
uretse ibibazo by'umutekano muke basaba umukuru w'igihugu gukemura byihuse banagaruka ku bibazo by'ubukungu bavuga ko ubuhahirane hagati y'umujyi wa Goma n'ibindi bice bya Masisi isa nk'iyahagaze kubera ikiraro cy'isake cyatwawe n'umwuzure Sur le plan socio-économique, bien sûr, euh, ku birebana n'imibereho myiza n'ubukungu dufite ikibazo cy'ikiraro cya sake cyatwawe n'amazi ku buryo ubuhahirane bwahagaze twafujije abantu ariko n'umuhanda wa kabiri muyikomeye mu gihugu nawo ntukiri nyabagendwa twabigejeje kuri perezida kugira ngo agire icyo abikoraho mu maguru mashya ni ingenzi cyane ku mujyi wa goma n'ibindi bice kuko nk'ubu hagize umuntu urwara ari mu bice bya masisi n'ahandi ntiyabona uko agezwa i goma ngo avurwe murumva ko bitoroshye rero donc c'est une situation qui est sérieuse.
biteganyijwe ko kuri uyu wa gatatu haba inama y'abakuru b'ibihugu by'u rwanda uganda angola na repubulika ya demokarasi ya kongo uburundi bwo bukaba butaza kuyitabira ni inama iba mu buryo bw'ikoranabuhanga rya videwo iyi nama yari imaze gusubikwa inshuro ebyiri mu biganirwaho harimo ingingo y'umutekano mu karere ubucuruzi bwambukiranya imipaka ubuzima n'imibanire y'ibi bihugu birimo ibimaze igihe bidacana uwaka claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turakomeza n'amakuru tubafitiye muri kano gatondo impunzi z'abarundi amajana atatu na cumi na babiri bari mu ikambi y'agategekanyo ya kavimvira iri muri repubulika ya demokarasi ya kongo baraye batahukanywe mu gihugu cabo inkuru yakurikiranywe na mugenzi wacu muri uvira vedaste ngabo
izi ni zimwe muri izi mpunzi zavuye mu nkambi ya kavimvira zerekeza mu gihugu cy'u Burundi zari mu modokari zine z'ibikamyo izindi ziri mu modokari za Land Cruiser n'ibyishimo byinshi aba barundi batahukanwe babifashijwemo na ASR na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira bavuga yuko bishimiye gusubira mu gihugu kuko bari bari muri iyi nkambi y'agateganyo ya Kavimvira bari babayeho nabi Manirakiza Sofoni yavuye muri iyi nkambi ya Kavimvira agiye mu ntara ya Kibitoki Kinshimishije ni uko mparuye imyaka nari maze ngaho yari imyaka ibiri akaba nta kintu na kimwe nayo bwigerenge nigezaho ariko ngo ngira ngo nongere ngaruke mu gihugu cyacu cy'amavuko yego banyakire mu bandi uko babakiriye nicyo kinezereje cyane aha twari tubayeho mu buzima bumeze nabi nk'ubu nari mfunze imyaka ibiri muri iyo myaka ibiri twaguma ku ngo imwe y'amanjegeri n'ubutsima bwa bigori indwara zikaba nyinshi ukudiyara ari naho bavuga ngo nikorera kandi atariyo bivanye n'inzoka yamaze guhimba ingi imwe ubu rero twumva ikitunezereje cyane nyamukuru ni uko dusubiye iwacu tugiye kuzoronderera iwacu dufatikanije n'abandi baba barundi bene wacu twasize mu gihugu cyacu cy'amavuko Nsengiyumva Kandidi nawe yavuye muri iyi nkambi yari amazemo imyaka ibiri agiye mu ntara ya Ruyigi avuga yuko kuba asubiye mu gihugu cy'u Burundi bizamufasha kwiteza imbere ndetse n'umuryango we Ubu ndashimye kubona subiyeyo ndeba hamwe aho ndima hanyuma ndandaze ndabe ingene abana banjye bashobora kubaho neza barya imfungurwa zose aha nari mbaye nta kintu nashobora kudandaza wagira ngo ugomba uje hanze bakaguma bagufunganiye mu rupangu waguma umeze nk'imbohe nubwo izi mpunzi zatahukanwe mu gihugu cy'u Burundi hari izindi ziri mu makambi y'agateganyo ya Sange Monge Monge ndetse na Kavimvira nazo zifuza gusubizwa mu gihugu cy'u Burundi kuko muri zo hari zakoze urugendo rw'iminsi ibiri n'amaguru ziva mu nkambi y'agateganyo ya Sange zifuje gutahukanwa ariko ntibyazikundira ndayishimiye Janvier na Nibigira Esperance ni zimwe muri izo mpunzi twe twaje tuvuye mu isange dushaka gutaha bitira ngaho mukabimbira tuko turondera uburyo bwo kugira ngo dushike mu gihugu cyacu cy'amavuko na burya twari tu- tumvise ko igihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi ariko araduhamagaza ku bwinshi tugeze ngaha ikintu kitubabaje n'iyi saha ni uko batwanditse batwandika mu ba mbere ko dushobora gutaha ariko muri uyu mwanya bakaba bariko barakira abantu bariko barinda kuva mu yindi mihana baza bo bo- kubera baba baje bafise ibiturire batanga bakaba aribo bagira ente ba- bapasa twegeye dosiye y'iwacu icurubikwa kandi twe twari imbere y'abandi ivyo nivyo bikubira tubabaza muri uyu mwanya turasaba ko kabisa ni ukuri hoba abantu bafasha tukaronka ukuntu twebwe tuva ngaha mu kavimbira ahubwo ubuzima turimo burakaze ntitugira n'aho twituma n'amawese yabo barayatwimye n'injya zabo barabyitwimye n'amavuriro yabo ntibatuvura abana no gutukura ba- wabonye ko batukuye ikibazo cyo kwandika baraduhenze ngo baratwanditse dusa dusanga ntibatwanditse ntibatuzanira imashini ngo dukoreko abo banditse dusa dusanga amazina y'iwacu bayanyuranyije n'abo bakuye mu mihana batanze amahera nibo baciye bataha twebwe duciye dusigara haciye hagenda batanze amahera nta bituma- mahera batanze bariyandikishije hariho abatanze amahera dushaka ubunyana natwe ko badushira mu ngufu bakadushisha mu mashini natwe tugaca tugenda i burundi tukaza kwivuza ikibazo cy'amaso nk'ubu jewe simbona gusa n'ubwo izi mpunzi ziri gutahukanwa hari izindi nazo zidakozwa gusubira mu gihugu cy'u Burundi bitewe n'uko zivuga yuko umutekano muke zahunze ukirangwa muri icyo gihugu je sinipfuje gutahuka kubera umutekano numva mu burundi atari mwiza umunsi habonetse umutekano nkumva yuko woba ari mwiza ukwiye je nzotahuka ico nipfuza nuko bonkura nko ngaha bakanshikana nk'imurungu cangwe mu rusenge aha ku mupaka wa Gatumba izi mpunzi zanyuze ntizigeze zihagarara kuko zakomereje mu gihugu cy'u Burundi ariko bamwe mu bakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira bari kuri uyu mupaka wa Gatumba babwiye ijwi rya Amerika ko hari uwundi mugwi w'impunzi z'abarundi uzatahukanwa mu gihe cy'icyumweru kimwe mwamenye yuko izi mpunzi zitahukanwe mu gihe tariki ya mirongo ibiri na gatatu y'ukwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri haseri ifatikanyije na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira bari batahukanye mu gihugu cy'u Burundi izindi mpunzi magana abiri mirongo urunani na zirindwi vedaste ngabo ku bwaradiyo ijwi rya amerika uvira mu ntara ya kivu y'epfo
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
twongere dusubire mu rwanda aho muri kino gihe amashuri yahagaritswe bivuye ku kiza ca virusi ya korona abana bagasabwa kwigira kuri radiyo na televiziyo abavuka mu miryango ifise amikoro make batangaza ko batigeze bagira amahirwe yo kwiga kuko badafise ibikoresho bisabwa leta imara impungenge abanyeshuri bari muri uwo muce ibabwira ko amashuri niyamara gutangura inyigisho zose zaciye kuri radiyo zizosubirwamwo ibindi na mugenzi wacu i kigali mu rwanda asumta kaboye icyemezo cyo kwigira kuri radiyo na televiziyo cyafashwe mu kwezi kwa kane uyu mwaka nyuma y'iminsi mike mu rwanda habonetse umurwayi wa mbere wanduye covid cumi n'icyenda nubwo abanyeshuri bacyitabiriye bagiye kumara amezi asaga arindwi bigira kuri radiyo na televiziyo hari abandi cyane cyane abatuye mu cyaro bavuka mu miryango ikennye bemeza ko batarongera guhura n'amasomo kuva mu kwezi kwa gatatu kubera ubushobozi buke bw'imiryango bavukamo aba ni bamwe mu banyeshuri bavuganye n'ijwi rya amerika bavuka mu murenge wa fumbwe mu karere ka rwamagana mu ntara y'iburasirazuba kuva amezi yose ashize muhagaritse amasomo ntabwo mubasha kwiga ntabwo mbashe kwiga kuko mu rugo nta radiyo bafite ubona akanya se ko gusubira mu masomo byibuze uka- ugafata mu makaye yawe ya kera mba ndi mu mirimo ubasha gukurikira amasomo kuri televiziyo ko bavuga ko abana basigaye bigira kuri televiziyo na radiyo nuko nayo tugira numva babivugira kuri radiyo ariko ntabwo njya mbyikurikirana cyane mvoma amazi nkanatwara umuzigo mbonye nyine bamaje abantu mba nguruka nkora ibintu byose ibyo abana bagaragaza nk'imbogamizi babujije kwigira mu rugo bishimangirwa n'ababyeyi babo bemeza ko batabona ubushobozi bwo kugura radiyo kuri televiziyo yo benshi bayibona nk'indoto ese bakwigira kuri radiyo gute reka ntabwo tu- nta bushobozi dufite oya ntabyo numva rwose nzinduka nigendera ubu se ntibazamusiga abandi baramusize ahubwo none si ubwo urumva nyine ya- yabakurikira kandi biga batiga ntariga na rimwe ese yakwiga gute twabonye bitavamo bitakunda ubwo ntariga nyine nuko mbese nta radiyo ugira ntayo ni gutya ndeba umwana wawe kuva iyi gahunda yatangira yari yabasha kwiga rwose ntarabibasha nta bushobozi mfite kubera ubukene nta televiziyo ngira radiyo se na radiyo ntayo ubukene bumeze nabi nawe ni uko ntabwo umwana wawe ariga ntabwo ariga rwose nta radiyo mfite nta telefoni ngira nta shinge nta rugero nkurikizi ntibamfasha mbese na mituweli twarayibuze abarezi nabo bemeza ko imyigire y'abana muri iki gihe igoranye cyane cyane ku batuye icyaro mwarimu dusaba umuremyi narisisi utuye mu murenge wa kazo mu karere ka ngoma mu ntara y'iburasirazuba nibyo asobanura ntabwo ari buri wese uba ufite televiziyo cyane bitewe n'ikibazo cy'umuriro kuko hose ntabwo ari kuko hagera umuriro w'amashanyarazi noneho haba harimo nk'abifite babashije kugura nka za mobisoro cyangwa bibogisi ariko zifite na televiziyo ku ruhande icyo gihe rero abana barakurikira pe nta kibazo ariko abenshi muri bo wenda reka mvuge nka mirongo inani ku ijana usanga ari ba bana bavuka mu miryango ikennye ku buryo kandi uzi ko tekinoloji igenda isimbura indi nk'ubu ibintu byitwa radiyo ntabwo umuntu akigura radiyo cyane ukeneye kumva amakuru usanga cyangwa ibiganiro usanga akoresha telefone noneho wa mubyeyi nawe kubera ko aba adahari ahanini yagiye muri gahunda ze usanga ya telefone ayibitseho udashobora kuyiha umwana mwarimu dusaba umuremyi avuga ko bizasaba akazi kanini abarimu kugira ngo bahuze ubumenyi bw'abana bakomeje amasomo yabo kuri radiyo na televiziyo n'abandi batigeze bagira amahirwe yo kubona ibyo bikoresho ntabwo bagendana pe ni ukuvuga ngo umwana wo mu mujyi icyo arusha abandi uretse no kuba afite na nk'iwabo bifite bafite iyo televizeri mu rugo ahanini baba no mu bipangu ku buryo umutekano wabo uburinzwe cyane bakaba bari ahantu hafungiranye ugasanga bakunda ku kureba televiziyo cyane ariko nko mu cyaro noneho na wa mwana hari igihe acika agatoroka akisangira abandi ugasanga arashimishwa no kwirwa akina n'abandi aho hirya kuyibuga ku muhanda aho ngaho ntabwo byoroshye urebye burya akazi kenshi gakozwe neza gakorwa na mwarimu pe naho hanze usanga bitarimo gucamo neza ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi rebu kimara impungenge abo banyeshuri ababyeyi ndetse n'abarezi babo ko n'abanyeshuri batabashije kwiga muri ibi bihe amashuri adakora kubera icyorezo cya kovide cumi n'icyenda leta yateganyije uburyo bazafashwamo ni mu kiganiro cyihariye umuyobozi wa rebu ndayambaje irene yahaye radiyo ijwi rya amerika birumvikana ko no muri ubu buryo twakoresheje bwo kwigisha twifashisha ikoranabuhanga hari abo bitagezeho cyangwa se abagiye baryitabira hari ibyabacitse kandi ntibashobore kubikurikira n'ubwo byose twabibitse ku rubuga rwacu rwa rebu ariko hari n'abagifite imbogamizi ku bikoresho by'ikoranabuhanga byanatuma barusura birumvikana ko urugendo rw'amashuri rero nirusubukurwa nk'uko mwabyumvise amashuri yisumbuye mu kwezi kwa cumi na kumwe urugendo rwo kwitegura rwakomeje abana nibagera imbere ya mwarimu ikintu cya mbere mwarimu azakora ni ukubanza yashyira abana ku gipimo kimwe kumenya uwashoboye kugira ibyo yitabira n'utaragize na kimwe cyangwa se bike yitabira kugira ngo bose bashyire ku gipimo kimwe hanyuma tubone gukomeza urugendo rw'amasomo kubashyira ku gipimo kimwe ni gute ntibizadindiza wa wundi wize uwize ntabwo agomba kuvuga ati kuba narize buriya nataye umwanya nanjye nagombye ko naricariye muri make uriya wize bizamworohera ahubwo urugendo rusubukurwa gahunda yo kwigishiriza abana kuri radiyo na televiziyo yatangijwe mu kwezi kwa kane iyi gahunda iterwa inkunga na leta y'u rwanda ifatanyije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi unicef leta y'u rwanda ivuga ko iyi gahunda yari igenewe gufasha abana basaga miliyoni ebyiri n'igice biga mu mashuri abanza n'ayisumbuye mu isuzuma ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi rebu cyakoze mu kwezi kwa kane hafatwa abana bake cyasanze abana bagera kuri cumi n'umwe ku ijana aribo batabashije gukurikirana aya masomo umuyobozi wa rebu yatangaje ko impamvu basanze muri iryo suzuma aba bana batize ari uko hari ababyeyi bamwe batagira radiyo na televiziyo hakaba ikindi cyiciro cy'abazifite ariko radiyo igaharirwa umukuru w'umuryango ndetse n'abandi babyeyi batabashije kugira amahirwe yo kwiga bityo ntibashishikarize n'abana babo iyo gahunda asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali nino ngaha duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mwari mwazindukanye na joe diane ninahazwe ibiganiro n'amakuru byashyizwe hamwe na fasil gebehu byari bihagarikiwe na etienne karekezi ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubifuriza kuranirwa mu byo murimwo naho utaha
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.